Kun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha qabee amma sa'aatii sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaat irratti tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan simbiraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin simbarsiisatee anan turu ani Tigist Gammeeti gara sagantaa duraa. Guyyaan gootonni Oromoo gammoojjii Somaaliyaa shinnigaa keessatti bakka tokkotti itti wareegaman ebla kudha shan jechuunis jimaata darbe kana yaadatamee ooleera. Hoggaa afurtamii tokko dura ebla kudha shan dura taa'aa dhaabbatichaa dabalee hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo kudha tokko bakka tokkotti wareegaman. San boodas guyyaan kun akka guyyaa goototaa ta'ee yaadatamee oolu abaa'uun murteessee hoggaa hoggaadhaan yaadatamaati jira. Tsahaay Daamxoo hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa Sufsiisteetti kinooti.
Guyyaan gootota Oromoo waggaa 41ffaan har'a uummata Oromoo biratti biyya keessaaf alatti yaadatamee ooluusaa kan dubbatan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti eebilli 15 yaadatamee oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii.
Guyyaan goototaa kun sababaa wareegamtoota bakka tokkotti. Amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaata adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf fi kaan ofitti qabachuuf kaan immoo ajjeesuudhaa fi shiftoonni Somaaliyaa shiriggaatti eebba guyyaa kana guyyaa kudha shan hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan. adda baasanii ajjeessuuf turanii hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef jiraa warra bilisummaaf qabsaa'uudha somaaliyaa deemaa jirraa kana yennaan egaa adda baba'uu dinnaan bakka tokkotti isaarra shananii.
Namoonni yeroo sana gammoojjii somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fayidhaa akkasumas immoo adda bilisummaa oromoo keessatti ga'ee isaan qaban maal maal ture.
Isaan kuni dura taa'aa. Adda bilisummaa Oromoo jaalle Magarsaa Barii, Shittaanaasaa Qaturee, jaalle Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Tacaanee akkasumas immoo miseensa gumii sabaa Qaturee, Abboomaa Michukkuu, Gazuu Bantii, Faalmataa yookaan Caccabsaa ka jedhamu, Faafam Dooyyoo, Irraanaa Qacalee, Marii Galaan, Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan. ajjeefamanii sababaa kanaan egaa waggaa afurtamii tokko fuuldura guyyaan goototaa guyyaa isaan bakka tokkotti tokkummaa oromoo fi mirga oromoof jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa akka sana duraa wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u ka irratti dagaagaa dhufedha. Dabsummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan ergasii immoo egaa wareegama seenaa qabeessa hedduutu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa saddeettarii tokko akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegaman hunda ittiin kabajuu fi erga immoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'ate dargaggoota kanaan dhumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoo hundi. ofitti fudhatee guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa Yeroo guyyaan gootota kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni kaleessa wareegama qaalii kaffalan galma godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistuu guddaadha jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo.
Seenaa qabeessadha bakka itti isaa wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti ka sirni gabrummaa. Oromoo adda babaasee lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiin isaaniis haa ta'u kaan kaan walirratti kakaasee isa kana Oromoo addaan qoodee bituudhaa fi tooftaa adda addaatti dhimma bahaa akka ture ammallee suni tattaafatamaa akka jiru kun beekamaadha jechuudha. Haa ta'uti ilmaan Oromoo kana cabsuudhaaf inni kun bifa wareegamaanii fi wal biratti kufuudhaan seena qabeessa akkasitti tokkummaa Oromoo. adda kan baane bahuus akka hin dandeenye kan mirkaneessedha. Haa ta'uti sana dura machaaftuu lamaa seenaan hin irraanfatu jechuudha. Dheeraa arsii keessatti raafuu waldaa machaaftuu lamaa wal gahee bakka tokkotti sangaa qaluudhaan islaama kiristaana osoo jedhiin waliin qalee nyaachuudhaan tokkummaan Oromoo akka addaan hin babaane yerootti diinaafis firaafis mirkaneessedha jechuudha. Inni kun hundi tattaaffata diinni addaan qoodee qabsicha cabsuuf godhe hunda dura dhaabbatamee cabsuudhaan harkallee harka ol qabatee deemaa ta'uusaafi dargaggeessii fi dhalooti ammaa immoo bifa eenyuunuu ajaa'ibsiisuudhaan mirga ilma namaatiif walabummaa Oromiyaatiif bifa kanaan agarsiisaa jiranii kana jabeessataa akka deeman shakkii tokkoo fi mamii tokkollee hin qabnu jechuudha.
Goototni yeroo sana dirqama fudhatanii osoo socho'aa jiranii gammoojjii Somaaliyaa keessatti hidhattoota biyyattiin amantaadhaan addaan qoodamanii gargar baasuuf sochii taasisame diduudhaan amantaaf lagni gargar nun baasu Oromummaa keenyaan wal faana dhumnaan bakka tokkotti wareegaman kan jedhan hayidureen adda bilisummaa Oromoo har'as dargaggeessi Oromoo kaayyoo itti abboonni isaa wareegaman tokkummaa tiksuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti ansinii tamsa'u qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoon Beenishaangul Gumzii fi Gaambeellatti weerara COVID-19 ittisuudha hojii hubannoo kennuu hojjechaa jiraachuu isaanii biiroowwan fayyaa beeksisaniiru. Jiraataan magaalaa Asoosaatii fi dhukkuba kanaan qabamanii fayyan tokko immoo namootaan beeku sababa COVID-19 du'aan dhabeeraa jedhan. Gabaasni guutuun annaa koormalkaati.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti jiraata akka ta'an kan dubbatan obbo Buzaayyoo Biraanuu sababaa torban tokkoof haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskiin godhatiin turaniif COVID-19 qabamuu isaanii himanii jiru ofii gara malee dhibamanii turuu fi namoota beekan akka of biraa du'aan dhaban illee himan.
Kovid-19 qabameen ture. Kovid kanaan qabamee yeroo hin jiru Asoosaa hospitaalaatti rifareedhaan jedhanii Addis hospitaala Pheexroosii galiin ture. Pheexroosiitti gara ji'a lamaa fi wayii akkas wal'aansa godhachaa tureetanii fayyeetan deebi'ee dhufe ji'a lamaa fi wayii booda hiriyaan koos kan na wajjin ture taasisa of biraa dhabeera achittis of biraa dhabeera. Kana hunda argee kaan amma deebi'ee dhufeetan Asoosaa nagaadhaan jiraachaa jira. Ani jalqaba baay'een of eeggateen jiraatan ture. Maaskii malee saanitaayizarii malee sochii iyyuu hin beekanu. Dhumarratti naannoo torban tokko torban tokko hin guutu. Torban tokko yeroo hin guunneef maaskii ofirraa baasee maaskii malee takka takka deemuu hin jalqabe. Gidduutti sanatti na qabate naan. Maaskii malee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi baasnee yeroo sanatti nu qabachuu hin danda'a. Maaskii malee deemne. Yeroo baay'ee amma namootni wanti isaan jedhan jiru. Kuni siyaasadha, hojii poolitikaadha. Kun jiru dhukkuba seeqanaadhaa wanta akkas akkasii wanta adda addaa ofii isaaniidhaan uumanii kan haasa'an jiru. Dhukkuba nun agarreerra kana caalaa wanti dhufuun jiru. Weeraree naa bu'ameera.
Jiraataan magaalaa Asoosaa biraa Naasir Xahaa weerara vaayirasii kooroonaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jiraa jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citu kanaaf waan gumaachee qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira.
Namoonni baay'een dhukkuba kanaan wayita qabamanii rakkatanii agarra. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti lubbuu namaa ajjeesuu danda'u iddoo ta'ee fi akka haala naannoo keessa jirutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadama. Yeroo baay'ee dhukkubni kun dina kana keessatti ni bal'ata. Haala jedhuun namoonni yaadanii badaa dhukkuba kanatti hin kennan. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaa garaa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa eeguudhaan bakka itti wal arganii bakka itti waan garaa garaa walirraa bitanidha iddoo ta'ee fi waan baay'ee ilaaluu ni dandeessa. Namoonni fageenya isaanii hin eeggatanii qulqullina harka isaanii hin eeggatanii namoonni walitti yaa'anii bakka garaa garaatti wayita ta'an agartaa. Kun immoo dhukkubicha daran hammeessuu danda'a. Haala amma jiru kanaan isa jedhudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni iyyuu waan tokkotti ilaalaa hin jiru.
Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru.
Hundi maaskii gargaaramuu fi saanitaayizarii gargaaramuu irra jira jiraachuuf. Kanaachi maatii isaafis isaafis wanta gaarii miti kun. Karaa adda biraadhaan immoo barsiisa guddaa barbaachisa kun maaskii malee siin gashu tajaajila siin kennu jechuun isaan irra jira. Tajaajila nama mana kootti maaskii mana sarbisiree maxxanseera. Abbaan barbaade hadufu maaskiin qabu taanaan kaffaltiin naa kaffaluuf nattaafu hojiin hojjechuu sunis nattaafu narraatu hin gashu nama tokko jiru. Hundinuutu akkas godheetiin hundinuu maaskii isaa qabatee gargaaramaa deema. Amma danda'ametti namoonni wal keessa deemu iddoo ta'ee fi tokkoon tokkoon namaa of eeggannoo yoo godhe malee danda'a. Yeroo ammaa kanatti nama godheen kan yaadu.
Biiroo Fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti daayirektarri daayiriktareetii koominikeeshinii obbo Waacoo Waaqbulchoo sosochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citee turuu isaa hin haalle hojii kana itti fufuu fi waa weerara koovid kudha sagal ittisuuf hojjetaa jirra jedhan addeessanii jiru.
ፈቃደኛ ወጣቶች ነበሩ እና እነዚህ ከመዘናጋቱ ጋር ተያይዞ በመሀል ላይ ተቋርጦ የነበረ የበጎ ፈቃደኞች ወጣቶች አገልግሎትን እንደገና ለማስጀመር naannoo Beenishaangul Gumuzitti dargaggootni tola ooltummaan hojjetaa turan jiru. Tajaajilli kun addaan citee waan tureef dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan irra deebiin jalqabsiisuuf hojjetaa jirra. Dhaabbilee amantaa wajjin ta'uun barattoota manneen barnootaa irraa bobba'aniin hubannoo kennuuf caasaawwan dargaggootaa hunda gara naannootti waamuun haala yeroo COVID-19 fi akkaataa ittiin ittisuun danda'amu irratti dargaggoota tola ooltummaan hojjetan wajjin akkamiin hojjechuu dandeenyaa kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Raadiyoo hawaasaa fi kanneen raadiyoo hin qabneef ammoo bakkuma namootni walitti heddummatanii jiranitti duula hubannoo uumuu taasisaa jirra. Naannoon Beenishaangul biyya ollaa biyya ollaa Sudaan faana waan ol daangessuuf namoota daangaa ce'anii gara kanatti dhufan adda baasuu fi buufata yeroo sharqollee keessatti akka turanii fi erga bu'aan qorannoo isaanii beekame gara hawaasa baqattootaa akka seenan gochuu irrattis akkasuma hojjetaa jirra. Hojii of eeggannoo akka biyyaatti jiruunis akkasuma hojjetaa jirra jedhan. Haaluma wal fakkaatuun hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Ruut Gaatwiich COVID-19 dursanii ittisuuf waan hojjetaa jirra jedhan irratti yeroo bilbilaan deebii kennan akkas jedhan.
ሀገር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ኮቪድ አይመጣም የሚል የተሳሳተ አመለካከት ነበረ።
Gaambeellaan naannoo ho'ii olaanaa jiru yommuu ta'u kanaan wal qabatee odeeffannoo dogoggoraa koovid kudha sagal hin dhufuu nuun qabatullee jedhu turee jira. Yeroo ammaa garuu ilaalchi dogoggoraa sun hafeera. Namootni digdamaa ol waan du'aniif akka koovid kudha sagal jiru hubatamuu danda'eera jedhan. Hooggantootni kunneen tamsa'ina koovid kudha sagalii naannolee lamaan keessa jiru irratti waan jedhan kunoo. Qorannoo saamudaa kuma digdamii tokko ol taasifameen namootni kuma tokkoof dhibba tokko caalan koovid kudha sagaliin qabamuu isaanii agarsiisa. Namootni digdamii tokko ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Namootni dhibba jaha caalan fayyanii jiru. Namootni muraasni ammoo yeroo ammaa kana giddu galeessa yaalii keessatti yaalamaa jiru. Qorannoo saamudaa kuma soddomii saddeetiif dhibba afuriif shanii geggeeffameen namootni kuma sadiif dhibba lamaaf kudhan koovid kudha sagaliin qabamanii jiru. Namootni kuma lamaaf dhibba saddeetiif saddeettamii torba ammoo fayyanii jiru. Kan yeroo ammaa fayyaa jiran hanga ragaa guyyaa irraatti jechuudha dhibba lamaaf torbaatamii saddeet ta'u. Isaan keessaa namootni ja'a kutaa yaaliin ulfaataa itti adeemsifamu keessa jiru. Namootni hanga ammaatti lubbuu isaanii dhaban ammoo namoota digdamii tokko jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Oromiyaa keessatti bakkawwan adda addaatti ajjeechaa hidhaanii fi ittaleen mirga dhala namaa humnoota mootummaatii fi qarqaartota isaatiin geggeeffamaatii jira jedhan miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishii jiraatan mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibbaa godhuudhaan dhaabsisu gaafachuudhaafis dhuma torban darbeerra waajjira ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets fuulduratti hiriira bahanii iyyannaa galfataniiru. himannaawwan hiriirtonni kaasan laalchisees imbaasiin Itoophiyaa as Waashingtan DC'tti argamu deebii kenneera. gabaasa hiriira san hordofuudhaan namoo daandii qindeessetti sin dabarsa.
Kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun. ajjeechaalee seeraa alaa fi miidhaalee adda addaa oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jedhan dhaadannoodhaan dhageessisaa turan kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Asaffaa Kitil gaafadheen ture.
Ani itti aanaa cheermaanii boordiiti naannoo kanatti Waashingtan DC koominiitii jiru jechuudha. Hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irratti illee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin PP bilxiginnaa sana kan deeggarre hundinuu diina biyya sanaati jedhanii farrajaniitidha uummata irratti waraana bobbaasanii madhiya Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. jiddu galeessa irratti kaaba oromiyaa irratti uummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Uummatoota jidduutti rakkoo bara baraan hin fayyiine tokko madaa dha'uumaa jira jechuudha kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo shawaaroobiititti kan ta'e walloo keessatti uummata buqqa'ee goodaa irratti faca'ee jiru jira gara wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti. achi keessatti uummata humna tikaa isaaniidhaan fixanii tidhaa shanee jedhanii kan waamani humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadhaan waan mul'atudha. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mareedhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kan hunda kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee lama dura itti gaafatamaa dubbii himaa baa'oo kan ta'e jaalbattee urgeessaa Finfinnee keessa taa'eeti yaada furmaata ta'a biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko faa qabaniiti dhoo akka obbo Baqqalaa Garbaa faa akka Abdii Raggaasaa faa akka Jawaar Maammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira balaansaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaafillee waan darbuuf adeemudha kan addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirraa jechuudha.
Hirmaattota riirichaa keessaa tokko tokkos maaliif akkachi dhufan gaafadhee akkana naan jedhan.
Isaa bal'inaan jedhama. Waashingtan DC jiraadha. Iddoo kanatti sababni an dhufeef biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru. Keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaan fi humni addaa biyya amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeesee mana baay'ee irraa gubee ni madaa'anii hospitaalatti geessamni illee ambulaansii keessaa fuudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti
Waanuma amma biyya keenya keessatti baamma lixaa ka baamma kibbaatti ta'aa jiru namoota irratti mirga namummaa kan faallessu seera waraanaas kan faallessu ajjecha karaa adda addaatiin namoota dhukkubsatee mana yaalaa deemu ambulaansii keessaa amma baasanii ajjeessanutti alaa arginu jireenya uummata beenishaangulii oromiyaa kaasee amma beenishaanguliitti amma wallootti biyyuma guutuu jechuun danda'ama tigraay kanaas dubartootaa fi ijoollee gudeeduun kun biyyattiin haala waraana cimaa fi isa yaaddessaa keessa galuunsee kun baay'isee nu mana keessa kan jiraanne akkan teenye yeroo tsooma kanallee jara hidhaa keessa jiranuuf akka baanee sagalee taanu jara du'aa jiranu kanaaf ajjeechaan akka irra dhaabbatu gara kana sagalee ta'uu dhufnee jirra.
Himannaalee hiriirtonni kun dhageessisan keessaa ajjechaalee dhiyeenya kana humna addaa bulchisa naannoo Amaaraatiin walloo keessatti raawwatame jedhanii fi Oromiyaa bakkawwan biroo akka Oromiyaa lixaa keessatti raawwatame jedhan ilaalchisee as Waashingtan DC ka jiru Yuunaayitid Isteetsitti embaasii Itoophiyaa irraa ambaasaadar ፍጹም አረጋ akka deebinaaf kennan gaafadheen ture.
ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ የትኛውም ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ ጥቃት፣ ግድያ በጣም አጸያፊ ነው፣ ወንጀል ነው።
Itoophiyaa keessatti naannoo kamittiyyu hawaasa kamirrattiyyuu miidhaan ajjeechaan raawwatamuun baay'ee jibbisiisaadha yakkadha kanammoo sadarkaa sadarkaatti kana dhaabsisuudhaaf kan itti gaafatamni itti kenname mootummaadha mootummaa qofaadha dhimma kana eeguudhaaf dirqamni kan irra jiru itti gaafatamni kan irra jiru kanaaf jecha nagaa eegdotaaf mootummaadhaaf biyya kanattis ta'e biyya biraattis namni kamiyyuu abboomamuun dirqama isaati. Kan hundumtu akka baru barsiisuutu nurraa eegama. Mootummaanis kanneen miidhaan irra ga'eef eegumsa gochuutu irraa eegama. Kanneen miidhaa geessisan immoo sirnaan qulqulleeffachuudhaan seeraan gaafatamoo taasisuu karaa seeraa jechuudha. Kanaaf kan hawaasa kanaa kan hawaasa sanaa jennee karaa ammas immoo deebi'ee adda qoqqooduun dhimma kana ilaaluun qoqqooduu waan ta'uuf namni kamiyyuu miidhaan hin maluuf. Kanaaf mootummaan bifa kanaan akkaataa hojii bulchiisa isaa hordofee. Naannoo Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa keessattis naannoolee biroo keessattis hojiiwwan seeraaf sirna kabachiisu hojjetamaa jiru. Ibsawwan hojii kanaa immoo sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaattis sabaa himaaleedhaan ibsamaa jiru jedhan ambaasaaddar Fitsum Araggaa. Dhiyeenya kana loltoonni Eertiraaf humna addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti keessumaa Oromiyaa lixaatti bobba'ee uummata siivilii irratti miidhaalee namoomaa raawwachaa jira jechuudhaan kariiriiltoonni matanis oduu dharaati jedhanii deebii kennan ambaasaadar ፍጹም ብዙ ነገር በማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባል የሚባለው ሁሉ ባይወስዱ መልካም ነው ላለውን ይሄ ነገር ፍጹም ሀሰት ነው።
waan baay'een karaa miidiyaa hawaasummaas karaa biroos waan jedhamuuf wanneen jedhaman hundatuun fudhanne gaariidhan jedha waan soba ta'e irratti ibsa baay'ee kennuun fedhu egaa namni biyyarraa fagaatee ennaa jiraatu lammii isaatiif biyya isaatiif baay'ee adda'urraa kan ka'e baay'ee muddamuu malan amma kanan gaariidha jedhee yaadu namni guutummaa addunyaarraa dhufee ameerikaa keessa nagaan jiraataa jira seera kabajee jechuudha kanaaf aga danda'anitti quunnamtii qabaniin lammiiwwan biyya isaanii keessaa seera kabajanii akka jiraatan gaaffii yoo qabaatan immoo karaa ministirii dhimmaalaa yuunaayitid isteetsis karaa embaasii keenyaas yoo dhi'eeffatan nuti immoo akka karaa mootummaa deebii malu argatu ni taasisna dhimmoon amma ka'an marti garuu anamman beekutti soba waan ta'aniif bifa kanaan yoo laalame wayyaa jedhan yuunaayitid isteetsitti ambaasaaddar Itoophiyaa Fitsum Arrageen. Dhaggeeffatoota keenya lammiiwwan hawaasa Oromoo kaleessa waajjira ministirii dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi duratti hiriira mormii ba'an kun himannaalee isaanii barreeffamaan qopheeffatan bakka buutuu waajjira ministirii dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi irraa bakka sanatti argamaniif dubbisaan dhageessisuudhaan karaa bakka buutuu hawaasichaatti kennachuudhaan hiriira isaanii xumuranii jiru. Gabaasaarraa kanumaan hin xumuraa ani namoo daandiiti.
qophii keenya xumuruudhaan dura sagantaa tokkotu nu hafaa ammas nu wajjin tura. dhaabbanni kennaa ijoollee qaamni miidhame gargaaruudhaaf as yuunaayitid isteetsi kutaa minisootaa keessatti waggoota lama dura hundeeffame loogii ijoollee qaamni isaanii miidhamee fi maatii isaaniirra gahu laalchisee hawaasa barsiisuudhaaf hubannoo kennuu irratti hojjeta dhaabbanni kun tujubee horaa bu'uureessituu dhaabbatichaa aaldee haliimaa looloo wajjiniin marii gooteetti.
Sababaan kennaa jenneen kennaa daa'ima jedhamu kan miidhama qaamaa qabu qabna. Sababa saniin maqaa kana baasuu dandeenya.
Dhaaba kana hundeessuudhaaf maaltu isin kakaase adda adeemaa?
Wanni nu kakaase ani yeroo daa'imni kiyya dhalatu hospitaalaa gara torbaan jahaa ture. Yeroo san keessatti baay'ee dararama jajjabaa keessa ture. Maaliif haati takka yoo ulfooftee ji'a sagalii eeddee daa'ima isii kana akka itti hedduu qabdi akka nama cidhaaf qophaa'uti. Gaafa cidhaa sanii ciinni kan kee bareedee wanni marti sii guutee ilaaluu feeta. Akkuma sana haala takkaallee daa'ima isii haaroo akkana yoo addunyaa kanarratti dhufu gammaddee hammattee harmoomsiftee waliin teettee waliin kolfuu feeti. nama carraan kun ammoo nama maraaf hin gahu akka tasaa ta'e anwarra sin keessaa tokko sa'aatii sanitti daa'imni kiyya hoo dhalatu akkanaa oksijiinirra ta'uu qaba rakkoo akkana kanaatti jira jechuudhaan rifachuu guddaa keessa dabarsee manatti galee akka dubartii kamiyyuu ciisee seeraan tajaajilan argannee achi ture jecha torbaan jahaaf. Achi hoo taa'u wanni gurguddaan akka daa'ima kiyyaa rakkoon sun sammuu keessa na jiru. achi taa'ee tajaajila guddaa argataa ture. Biyyi kun wanna hundaan waan mijaa'ee ispeeshalistoota adda addaa dooktorran ta'ee akkasumas sooshaal workariin jirti organizeeshinii adda addaa dhufaa wanna kanarratti kan nama jajjabeessu kan yaala daa'imaa kennu wanni hunda karaa haadhaatiif karaa ijoolleetiin illee wanta mijaa'etu jira.
Dhaaba kana innaa hundeessitan akka nama dhuunfaatti moo gareedhaan?
Akka nama dhuunfaatti.
Kaayyoon dhaaba keessanii walumaa gala maali?
Kaayyoon dhaabbata keenyaa ijoollee miidhama qaamaa qaban akkuma ijoollee daraboota jaraatti dandeettiiwwan jaraa baasanii haala itti fayyadamuu danda'an irratti hojjechuudhaan abjuun jaraa akka dhugoomu gargaarudha. Akkasumas ammoo maatiiwwan ijoollee qaamaan miidhaman qaban immoo ijoolleen jaraa kan dandeettii hin qabne osoo hin taane bifa addaatiin dandeettii akka qaban yookaan immoo differently abled akka ta'an barsiisuu fi bira dhaabachuudha. Inni biroo immoo loogii maatiiwwanii fi ijoolleen jaraa kan qaamaan miidhaman irra jiru. Gurguddaatu jira loogii kun gurguddaatu jira biyya kennan beektanii maatiiwwan kana irratti fi ijoollee kana irratti hojjechuun hawaasni keenya akka dammaqinsaa fi hubannoo gahaa qabaatu taasisudha. Kana kaayyoon dhaabbata keenya.
Isin as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessa kan isin jiraatan. Ijoollee eessa jiran gargaaruudha kaayyoon keessan warra biyya jiran moo warra as jiran?
Karaa lamaaniin tokkoffaa keessatti warri biyya irratti xiyyeeffannee fi rakkoon gurguddaan bakki qarqaarsa illee hin qabne biyya. Kanaafuu warra biyyaallee ijoollee biyyaallee hin gargaara. Asitti ammoo haalli nu gargaaruun tokkoffaa namni tokkeen biyyarraa yoo dhufu aadama biyyaa san qabatee dhufa. So loogii fi laguun sun asillee waliin dhufa. Tajaajilli jiraatus riisorsiin gahaan biyya kana jiraatus waagal aadaan duubatti hafaan kun jiru namni gabbaheellee seeraan ittiin fayyadamu ijoollee isaaniitis gabbaasanii akka jarri tajaajila mara argatamu godhuu hin danda'an. Lammaffaa immoo ijoollee isaanii kana gabbaasanii koominitii keessatti yookaan hawaasa keessatti akka dabalamanii hariiroo akka nama kamii jettuuyyuu akka hawaasa keessatti hariiroo gaarii qabaatan godhuu hin dandeenye haawwatiin hedduun yookaan maatiin hedduun ijoollee isaanii manuma keessatti dhoossanii rakkoon kun almost hin jiru jechuu danda'a. Akka hin jirreetti itti ilaallama. Guyyaa dandinaayoo waakkatutti jirra. Kanaafuu waakkatu jirru kana haala kamiin gabbaafnee sappoot siistem yookaan sappoot guruupii uumnee wal jajjabeessina. Kanarra jirraa akkasumas uturattis dhaabbilee adda addaa waliin dalaguu feenaa biyyattis deemnee dhaabni akkanaa yoo jiraate fakkeenyaaf Finfinnee Dibooraa Faawundeeshin kan jedhamu jira abbaa duulaa kanaa kanneenis dubbisuun ulturatti waan dalaguu dandeenyu kan hin karoorfatu jirraa jecha.
Gara biyyaa dhaqxanii deeggarsa akkasii gochuudhaaf egaa ijoollee qaamaa miidhaman kana argachuudha inni dura haala kamiin ijoollee qaamaa miidhamtoota ta'an kana qaqqabuu dandeessu adde Aliima.
Kun yaada gaariidha. Tokkoffaa biyya keenyatti akkuma ammaati jette dubbiin kun baay'ee baay'ee jajjaba. Akka asitti ilaalluu miti yeroo hedduu maatiiwwan ijoollee yookaan nama miidhama qaamaa qabu guyyaan asitti argituuf bakkee asitti argitu akka hin jirti bakka afur jira. Tokkoffaa warra musliimaatiif guyyaa jum'aa masjiidaa afurti. Warra kiristaanaa. kanaatiif charchii afurti guyyaa sandee yookaan sanbata guddaa kuuwwan ammoo gabaa keessatti afuraffaa ammoo mana haaraa yookaan iddoo daandii konkolaataati. Bakkee afran kanatti beekna jeneraali. Bakka biraatti jara hin beeknu. Maal godhanii bakkee kana kadhatuuf dhufan saantima yookaan waan nyaatan kadhatuuf dhufan. Namni xiqqoo ammoo waa qabaataa yoo ta'e raate manuma ofii keessatti daa'imni tokko dhalatee kaleessa obboleessi kiyya tokko naaf himuuf ture. Biyyatti ollaa keenyatti daa'imuma axiree keessatti dhalatu isaan osoo hin argin guddate faatu achuma keessaa osoo hin baane aduma fi aduma rabbi uume nama maraaf wal qixxeessee uume kana gad bahee argatuuf Kan hin dandeenyetu jira jechuudha. Kun maaliif maatiin hin dhoksite ijoollee akkanaa? Maaliif akka abaarsaatti itti ilaala namni oo wanti isiin daa'ima kana argattee fi abaarsatu irra jira. Kanaafuu namni gabbaasee abaarsa kana mul'ifachuu hin fedhu. Akkas ilaalama. Garuu kun dhugaa miti. Kun of duubatti nama harkisaa of dura deemuu hin danda'u namni yaada kana qabu. Kanaaf wanni guddaan irratti dalaguu dandeenyu waa mara caalaa dura ijoollee kana karaa biraatiin gargaaruun duratti hawaasni qaama rakkoo osoo hin taane qaama furmaataa akka ta'u. Maatiin kun ijoollee isaanii gabbaasanii yookaan ijoollee akkanaa qaba jechuuf dura hawaasni bira dhaabatu qaba. Nu martuu wal qixxaa nu tokko namni martuu nama daa'ima kee gabbaasii haala jedhu sanii jijjiirraa yaadaa daffaltan keenya ija jedhamu san onneeratti cheenji haala ilaalchi namaa jijjiiramuu qaba. Ilaalchi namaa kan jijjiiramu ammoo yoo namni of barsiise akkasumas ammoo barumsa kana yoo argate damma isaa yoo argate hubannoo yoo argate kun kun hundi kan uumamuuf wallaalummaa irraa akka ka'e wallaalummaa kana akkamitti balleessinaadha wanni guddaan. Kanaaf yoo gara biyyaatitti deemnu uummanni keessattuu namoonni maatii ijoollee akkanaa qaban akka nu wajjin dhaabatan uummanni kunis hawaasni kunis haga danda'een akka nu waliin dhaabatu haala karaa mana barumsaatiin deemnu namni karaa kanarra nu gargaaruu dandeettan akka haala nu mijeessitan sani namatti dhaamaddaa jecha.
Aadde Aliimaa Loloo ibsa nu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isheenis waan nu affeertaniif baay'ee isin galateeffadha.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii lamaaf walakkaa dhaqabe amma sa'aatii sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatalaayitiitti sanbataa fi dilbata dabarsu an har'aa asirratti raawwata.